sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatee amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha amma sadiitti raadiyoonidhaaf televezyiiniidhaan asii dhiyaatu qophii afaan oromooti akka mooltan qophii har'aaf qabnu wajjiniin ani tigisti gammeeti. waan har'aaf qindeeffanne keessaa itiyoophiyaatti uggurri miidiyaalee hawaasarra ji'ootaaf ture kaafamuun ibsameera bal'ina isaa oduu keessatti gara boodaa itti deebina gabaasa biraatiin barattuun yuunivarsiitii rift vaalii qormaata bahiinsa barnoota olaanaa yeroo duraatii kenname irratti qabxii olaanaa galmeessite har'a dubbisnee waan qindeeffanne qabna gara booda dhihaata kunillee dhumarratti immoo qophii torbanii waa'ee uummata oromoo kana beektu keessatti qophii aadaa geerrarsaa irratti xiyyeeffate qabnaan wajjin tura dura akkuma yeroo hundumaatu oduutu asa'an.
akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu ani mitikkuu fiqaaduuti rooba cimaa naannoo tigraay magaalaa shireetti roobeen balaa lolaa uumameen buufata baqattoota magaalittii keessa jiru irratti lubbuu namaaf qabeenyaa irratti miidhaa dhaqqabsiiseera namoonni ijaan argine jedhan sagalee ameerikaatti akka himanitti yoo xiqqaate namoonni lama balaa lolaa kanaan du'aniiru jedhanii gargaarsi namoota kanaaf mootummaarraa taasifamuu dhabuus himaniiru. kana malees namoonni sababa walwaraansa kaaba itiyoophiyaa keessa tureen qe'ee isaaniirraa buqqaaniiran kunneen gara qe'ee isaaniitti mootummaan akka isaan deebisuus gaafataniiru pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo tigraay obbo geetaachoo raddaa bulchiinsi naannichaa gabaa naannoorraa nyaata bitee namoota rakkatan kanaaf akka dhiyeessu himaniiru obbo geetaachoon kana kan dubbatan sagantaa waldaa misoomaa fi gargaarsa naannoo tigraay namoota sababa waraanaan qe'ee isaaniirraa buqqaanii naannicha keessa jiraniif birrii miiliyoona dhibba tokko yeroo kennettidhaa jedha gabaasni mulgeetaa asbahaa maqaleerraa erge.
Itoophiyaatti gurri miidiyaalee hawaasarraa ji'ootaaf ture kaafamuu hooggantuun Itiyoo Teleekoom Firiyoot Taammiruu himanii waan ta'e jedhaniifis dhiifama gaafataniiru.
Hooggantuun Itiyoo Teleekoom Firiyoot Taammiruu ibsa gaazexeessitootaaf kibxata har'aa Finfinneetti kennaniin tajaajila intarneetiin marsaaleen miidiyaa hawaasaa hanga tokko ugguramanii turuu isaaniif dhiifama gaafataniiru. Itoophiyaa keessatti turtii ji'oota shanii oliif miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, waatsaappii fi tiiktookii akkasumas kanneen biroo warra ugguramanii turanidha. Uggurri kunis wiixata kaleessaarraa kaasee Itoophiyaa keessatti irraa kaafameera. Firiyoot Taammiruu ibsa isaanii keessatti dhaabbanni Itiyoo Teleekoom sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen naannoo Tigraayitti tajaajila bilbilaa fi intarneetii deebisuuf ammayyuu suphaan taasifamaa akka jirus himaniiru jechuun Finfinneerraa Mallas Kaachoo Ammahaatu gabaase.
Magaala Finfinnee keessatti gatiin meeshaaleetii fi kaffaltiin tajaajiloota guyyaa guyyaa dabalaa dhufuutiin rakkachaa jiraachuu isaanii jiraattonni himachaa jiran. Muummeen Abiyyi Ahmed jalqaba ji'a kanaarra miseensota paarlaamatti yeroo dubbatan qaala'insi waliigalaa dhibbeentaa 37 gahee ture gara dhibbeentaa 30tti gadi bu'uu danda'eera jedhanii qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 30 akka ga'u hin dabarre hojjechaa turuu dubbatan. Haa ta'u malee qaala'insi jireenyaa karaa nyaataatiin walqabatee ture. 43.9 gahuu isaatiin ibsanii oduu biraatiin hooggantoonni humna waraanaa suudaan abdulfattaa alburaan walgahii humnoota waraanaa ogaa gaggeessan mul'ataniiru kanarratti dabalata qabna.
walwaraansa suudaan keessatti ji'a sadaffaa isaa lakkoofsisaa jiruun wiixata darbe haleellaan xiyyaaraa magaalaa kaartumitti kan raawwatame ta'uu fi. naannoo sudaan lixaa daarfur keessatti immoo lolli humnoota waraanaa wal waraanaa jiran gidduutti taasifamaa jiraachuu namoonni ijaan argine jedhan himan haleellaa xiyyaaraa humnoonni waraanaa sudaan baha magaalaa kaartumii fi kaaba lixaa irratti fudhate buufata humna waraanaa warra humna addaa rsf jedhaman irratti kan qiyyaafate yoo ta'u humnoonni waraanaa rsf jedhaman kunneen garuu meeshaa farra xiyyaaraatiin ofirraa qolachuu jiraattonni ijaan argine jedhan madda oduu ajaansi firaans pireesitti. himaniiru gama biraatiin immoo dirooniin humnoota waraanaa warra humna addaa rsf jedhamanii hospitaala guddaa kan humnoonni waraanaa suudaan itti yaalaman kaartum keessaa haleeluu isaanis jiraattonni ni dubbatu haleellaa walfakkaataan sanbata xiqqaa darbe bakkichatti raawwachuu humni waraanaa sudaan kan beeksise yommuu ta'u namoonni shan du'uu fi kanneen digdamii lama ta'an madaa'uu isaanii humni waraanaa sudaanii foomseera walwaraansi humnoota waraanaa lamaan gidduutti eebila kudha shan jalqabe magaalota gurguddoo biyyattii keessatti ta'uun lammiilee biyyattii rakkoo hamaaf saaxileera haalli amma daarfur keessatti raawwachaa jiru immoo hedduu yaaddessaa ta'uu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiiseera walwaraansa sudaan kana keessaan hanga ammaatti namoonni kuma sadii du'uu fi kanneen miiliyoona sadii ol ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru.
pireezidaantiin somaaliyaa hassan sheek mohammed uggura sochii gareen hidhattootaa alshabaab torban tokkoof kibba baha magaalaa baayidowaa irratti godhee balaaleffataniiru uggurichi erga gahamee torban tokko darbeera mitikkuun dabalata qaba.
pireezidaantiin soomaaliyaa hassan sheek mohammed uggura sochii gareen hidhattoota alshabaab torban tokkoof kibba baha magaalaa baayidowaa irra kaa'an balaaleffatan gareen hidhattootaa kun uggura sochii naannoo sanarra kaa'uu isaaniitiin dhiyeessiin naannoo sanatti taasifamu rakkoo hamaa keessa galuu aangawoonni himaa jiru kunis gogiinsa hamaa naannoo sanatti mudatee jiruunii fi rakkoo nageenyaan uummanni rakkoo hamaaf saaxilamuuf dirqameeraa jedhu. humnoonni hidhattootaa kun erga uggura sochii kanaa kaa'anii daandii cufanii torban tokko guuteera alshabaab uggura sochii kana kan kaa'e mootummaan haleellaa naannoo sanatti raawwachuuf jira odeeffannoo jedhuun akka ta'ee fi yeroo ammaa kanattis tajaajilli geejibaa gara magaalaa guddoo bulchiinsa kibba lixa soomaaliyaa baay'idoowaatti taasifamus ta'e kan achi keessaa ba'u guutummaa guutuutti dhaabbateera hoogganaan waajjira pireezidaantii soomaaliyaa hussein mohaammed uggurri sochii amma humnoota hidhattoota alshabaabiin kaa'ame alshabaab uummata soomaaliyaa waraanaa jiraachuu isaa kan agarsiisudha jedhan daldalaan magaalaa baay'idawaa tokko sagalee ameerikaatti akka himanitti immoo konkolaataawwan fe'iisaa magaalaa moqaadishoo irraas ta'e bakkeewwan biroorraa meeshaawwan shaqaxaa galchaa waan hin jirreef daldaltoonni baay'een suuqii isaanii cufuuf jiruu jalan akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sababa gogiinsaa fi rakkoo nageenyaa naannoo baay'idawaa jiruun magaalittii keessa buqqaatota kuma dhibba ja'atu qe'ee isaaniirraa buqqa'ee jira.
raashiyaan kibxataarraa yuukireen naannoo odeessaa keessatti haleellaa raawwachuu ishii beeksisteetti kunis haleellaa wiixata kaleessaa yuukireen riqicha peensuweelaa fi raashiyaa walquunnamsiisu irratti geechisteef deebii ta'uudha raashiyaan ibsite dabalata qabna.
kibxata har'aa raashiyaan qarqara galaanaa gurraachaa kan yuukireen naannoo odeessaa fi maayikoolaaf rukuchuu ishee beeksifte raashiyaan haleellaa kana kan raawwatte haloo ba'annaa isa yuukireen wiixata kaleessaa riqicha raashiyaa fi peninsula kiriimiyaa walquunnamsiisu rukutte ta'us ministirri raayyaa ittisa raashiyaa ifoomseera itti dabaluunis haleellaa raashiyaan har'a fudhatte bakkoota buufata doonii odeessatti argamu akkasumas bakkoota buufata boba'aa yuukireen dabalatee kanneen shororkeessitoota ta'an itti fayyadaman irratti kan qiyyaafate ta'us. himeera haleellaa yuukireen wiixata kaleessaa fudhatteen namoonni siivilii du'uu fi daandiin cufamuun namoonni imalaaf rakkachuu raashiyaan beeksifteetti riqichi yuukireen kaleessa rukutte kun raashiyaan weerara yuukireeniif meeshaalee waraanaa hedduu ittiin deddeebisaa kan turtedha humni waraanaa yuukireen gama isaatiin akka beeksisetti haleellaa diroonii digdamii tokkoo fi misaa'elii ja'a naannoo odeessaa irratti humna ofirraa ittisuutiin qolachuu beeksise garuu caccabaan meeshaalee kanneen yeroo lafa dhaqqabanitti miidhaa geessisuu isaas eereera dabalataanis naannoo maayikolaayivitti haleellaawwan diroonii soddomii tokkoo hanga soddomii ja'a ta'an ofirraa qolachuullee yuukireen himteetti naannoon odeessa amma raashiyaan haleellaa irratti raawwadheera jettu bakka galaana gurraachaa kan yuukireen midhaan gara gabaa addunyaaf dhiyeessuuf dhiyeenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi tarkii waliin waliigaltee raawwattela.
oduuwwan har'aan nu dhiheesse mitikkuu galateeffanneet gara gabaasa itti aanutti ceenaa obsineet gaarumaa yuunivarsiitii riift vaalii irraa qormaata bahiinsa barnoota olaanaa akka biyyaatti yeroo jalqabaatiif kenname dhibba keessaa 99 deebisuudhaan tokkoffaa ta'uushii yuunivarsiitichi beeksiseera. naakoor malkaa obsineetii fi yuunivarsiitii riift vaaliitti diinii kaampaasii naqamtee dubbiseera gabaasa guutuun kinooti.
barataan kamiyyuu kaayyoof mul'ata isaa adda baasatee beekee galma ga'uuf jabaatee hojjechuu qabaa jetti keessumaa barattootni shamarranii immoo jechuun itti fufti.
Barataan kamiyyuu dhiirri shamarraniiti kaayyoo fi mul'ata galma isaa beekuu qaba jalqaba adda baafatee beekuu qaba maaliif akka manaabee beekuu qaba barataan kamiyyuu keessumaa ijoolleen shamarranii immoo kaayyoo isaanii sirriitti adda baasanii beekuu qabu eenyu irratti hirkachuu hin qabanii nuuni hirkattoota miti nuuni biyya kanaaf utubaadha dinagdee biyya keenyaaf utubaadha barnootaaf utubaadha hojii fayyaa keessatti illee haala gaariidhaan tajaajiluuf illee shamarrantu caalaa jechuudha kanaaf iyyuu shamarran gatii isaanii gadi buusuu hin qabanii jabaatanii barachuu qabu jechuudha.
Obsineet Gaarummaa Yuunivarsiitii Rift Vaalii kaampaasii Naqamteerraa muummee barnoota fayyaa gosa barnootaa narsiingiidhaan barana kan eebbisamtu yoo ta'u qabxii bahiinsa barnoota olaanaa isa guddaa ta'e jechuunis dhibba keessaa tokko qofa dhabdee sagaltamii sagal galmeessuu ishee yuunivarsiitichi beeksisee jira. Obsineet godina Wallagga Lixaa magaalaa Gullisootti dhalattee guddattee barnoota ishees achumatti xumuruu dubbatti. Haala ittiin qormaata akka biyyaatti yeroo jalqabaadhaaf torban darbe keessa kenname kanaaf itti qophaa'aa turte ilaalchisees sagalee Ameerikaatti dubbattee jirti.
Qormaata kana fudhachuun duratti baay'ee barachaa turre bifa tiitooriyaaliidhaan manni barumsaa keenya dipaartimentiin barsiisonni keenya hundumtuu jechuudha. Bifa tiitooriitiin waamanii gaaffilee baroota darbanii nu dubbisiisaa turanii barsiisota wajjin hojjechaa turre wanti barnoota keenyaan irraan alaan dhumne akkasuma yeroo hospitaalatti bifa shaakala hojiitiin piraaktiisiidhaan ba'anis kan dhukkubsataaf gochaa turredha jechuudha baay'eensaa garuu immoo amma kan na fide hin seene garuu dhugaadha natti toleman immoo hojjedhe jechuudha.
Qabxii olaanaa kana galmeessuu isheetiin miira itti dhaga'ame yommuu ibsitu.
Yeroon qabxii koo ilaalladhe kana dhugaadha gammachuu guddaatu natti dhagahame waaqaan uumeef illee maal jedhe kan galata dhiyeessuuf hin dhabe dhugaadha gammachuu guddaa hammaan hin jedhamne natti dhagahame jechuudha.
Keessumaa dhamaatee maatii hawaasaaf barsiisota ishee ammoo lafa hin buusne.
Cimni mana barumsaa kanaa asuma jajadhee kan hin darbu barsiisonni keenya barsiisaa Maanuweel, barsiisaa Nagaraa, barsiistuu Nasiraa, barsiisaa Daani'elii fi kan maqaa isaanii waamne hundumtuu iyyuu haala gaariin bukkee turanii manni barumsaa koo baay'ee galateeffachuu ni barbaada. Riifti Vaalii Yuunivarsiitii Naqamtee Kaampaasii jechuudha. Kutaa gadiittidha barataan kan inni cimu kan inni qabamuu qabus. Kanaaf ani asuma irraan keejiitti kaasee amma kutaa fudhiitti baradhe mana barumsaa ifa gullisoo kan waldaa warra wangeelaa mataa. Yesus gullisooti mana barumsaa sana keessatti dubbii hafuuraa fi akkasumas karaa barnoota keenyaa dubbii foonii barachaa baradheen fe'anii achitti hin cimee jechuudha dabalataan immoo abbaan koo nama barumsaaf baay'ee tattaafatudha nama barumsa jaallatudha nurra darbeeyyuu ijoollee naannoo hin gargaaraa jechuudha haadha koollee adda godhee galateeffachuun barbaada dabalee kan galateeffachuu barbaadu erga nuuf mooraan keessa taa'ee barachaa jiru akka haadha koof abbaa kootti kan na gargaaranii nama obbo Masfi. Galataa jedhamanii dhugaadha akka abbaa kootti ilaala baay'ee isaaniin illee galateeffachuun barbaada.
Baay'ee gaariidha. Mee kaayyoo kee gara fuulduraa natti himi?
Kaayyoon koo gara fuulduraa barnoota kootti fufuudha. Baradhee kee immoo mul'ata hin qabu kaayyoon qabu galmaan gaachuun barbaada.
Obbo Ndimmuu Qannoo Yuunivarsiitii Riift Vaaliitti diinii kaampaasii naqamteeti. Qabxiin obsineet hunda gammachiisu dubbachuun fakkeenyummaa ishees itti dabalu.
Shamarreen kun dhugaadhaaf taanaan shamarroonni yoo hojjetanii bakka guddaa ga'uu akka danda'an argisiistee jirti. Fakkeenya gaarii taatee jirti. Isaan shamarree jechuun egaa obbolaadhaasii, haadha warraasii, haadhaadhaasii dinagdee biyya kana keessatti muddoo olaanaa akka isaan qaban beekamaadha dhugaadha. Obsineet kana dhugoomsiteeti jirti. Isheen yeroo baay'ee yeroo dhaadattu nuti hirkattummaa irraa baanee utuu dhiiratti hin hirkatiin hojjechuu jiraachuu akkasumas dhiira boodetuun ta'iin dhiira bukkee yookiin fuuldura hiriiree jiraachuu dandeenya jettee dubbatti barattuu cimtuu fi kaayyoo mana baateef kan beektu kanaaf qabxii amma jedhama kana fiduu dandeesseetti.
Shamarree qabxii olaanaa galmeessiste kana haala kamiin deeggaruu fi kan yaaddan.
Fakkeenyummaa isheetiin nus akka yuunivarsiitii keenyaatti gaggeessota keenya pirezidaantii keenya Dooktar Abbabee Dukaas mari'achuudhaan Dooktar Abbabeen gaafa ergaa dabarsanii sooshaallii miidiyaa isaanii kaleessaa irratti kallattii itti isheen barachaa turte. Digrii lammaffaa ishee bilisaan bakka barbaaddetti akka isheen barachuu dandeessu akkasumas ogummaa baratte kanaan fedhii qabdu irratti yoo barbaadde ogummaa fayyaatiin yoo barbaadde barsiisummaadhaan immoo akka isheen hojjechuu dandeessu kaleessa waadaa galamee kana karoorfame. xiyyeeffannee jirra.
Kenniinsa qormaata bahiinsa barnoota olaanaa irratti yaada kennanii jiru.
Yeroo jalqabaatiif qormaati kan bahiinsaa kun waan ta'eef hojii kan barbaadu ta'a. Qulqullina barnootaa lafa qabachuun gaariidha. Nu kanarraa barannaa waan guddaa hojjenna. Garuu dhaamsan dhaamu ammallee qulqullina barnootaa jechuun bareedaadha gaariidha waan yeroo barbaadu. Garuu kun mootummaa qofaanis hin ta'u dhaabbanni tokkos hin ta'u dakaa kaasee barataan gajjallaa sana baadiyaa iddootti dhalate sanaa kaasee jalqabbii yeroo keejii irraa kaasee hanga yuunivarsiitii galuutti yoo cimaa hin dhumne ta'e sarkaa yuunivarsiitii qofaa irratti hojjetamee jijjiiramni ammanas dhufuu dhiisuu danda'a. Gadi bu'amee gajjallaadhaa kaasee akkamitti barataa jira baadiyaa keessatti eenyutu barsiisaa jira imaammanni barnoota iddoo kanatti kennamu maal fakkaata kan jedhamu irratti hojjechuutu jira. Hawaasis maatiin barsiisaan barataan mataansaa naannoo sana kan bulchu bulchiisi naannoo sana jiru kan irratti yoo hojjete qulqullina barnootaa biyya keenya irratti dhufuu danda'a waan amma yaadame kun milkaa'uu danda'a. Kanaaf sarkaa yuunivarsiitii qofaatti hojjetama dhufa taanaan badaa fagoo deemuu dhiisuun danda'ama. Kanaaf gajjallaarraa kaafnee irratti hojjennu.
Qabxii olaanaa akka biyyaatti galmaa irratti ministeerri barnootaa ammaaf waan jedhe hin qabu odeeffannoo dabalataa argachuufis yaaliin taasifnee milkoofne ministeerichi barattoota qormaata bahiinsaa yuunivarsiitii baranaa fudhatan keessaa dhibbantaa afurtamaa ol qabxii darbiinsaa galmeessuu isaanii beeksisuun isaa ni yaadatama sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amburraa.
gurmuuleen mirga namoomaa keeniyaa namoonni lammiilee keeniyaa fuudhan yookaan immoo itti heeruman akka lammummaa biyyattii argataniif dhiibbaa gochaati jiran heerri keeniyaa lammiiwwan alaa lammiilee keeniyaa wajjin gaa'ila dhaabbatan waggaa torba booda lammii keenyummaa akka argatan eeyyama san gochuuf garuu dura eeyyama jireenya biyyattii akka qabaachuu qaban lafa kaa'a. kunis baqattoota hedduu danqaachiraa gabaasa keeniyaadha ergame jaallanneetu dubbisa.
guyyaa aduu qabu tokko waaree booda mooraa baqattootaa dadaab keessatti kan argamu kaampii hagadeera jedhamu keessatti fooziyaa mohaammed suuqii ishee keessatti hojiin itti baay'atee mul'atti baqattuun somaalee fi haati ijoollee ja'aa kun waggaa kudhan caalaaf nama lammii keeniyaa tokkotti heerumtee jirti garuu hanga ammaatti ofiishee lammummaa keeniyaa hin arganne galmee yookaan ragaa keeniyaa dhabuu isheetiin. jireenyaa fi daldala ishee irratti dhiibbaan uumamuu dubbatti.
daldala kana wanni inni geggeessaa jiruuf ijoollee kiyyaa fi maatii kiyya deeggaruuf garuu waraqaa eenyummaa keeniyaa waan hin qabneef gara magaala gaariisaa yookaan immoo naayiroobii deemetoo jimlaadhaan bitachuu waan hin dandeenyeef akkan barbaadetti babal'isuu hin danda'u kanaaf jecha meeshaawwan gara mooraa kanaatti fidaman eeguun kiyya dirqama kunis. baay'ee qaaliidha naayiroobiidhaa ijoollee kiyya dabalatee firoottan tokko tokkoon qaba garuu waraqaa eenyummaa waan hin qabneef dhaqee gaafachuullee hin danda'u.
heerri mootummaa keeniyaa akka jedhutti lammiileen biyya alaa kanneen lammii keeniyaa waliin gaa'ila dhaabbatanii waggaa torba booda mirga lammummaa akka gaafatan ni eehama haa ta'u malee seerri bara 2011 paarlaamaan ragga'e ulaagaa dabalataa kaa'e kunis namoonni akkasii. keeniyaa keessatti eehama jireenyaa qabaachuu qabu jedha inni kun akka namoota biyya alaarraa dhufanii eehama jireenyaa qaban sanatti baqattootaaf mirgan kennu kun ta'uunsaa immoo jetti fooziyaan.
kun gocha loogii ifa ta'e. ani lammii keeniyaatti heerumee jira kanaafu lammummaan keeniyaa naaf kennamuun mirga ture garuu waggaa kudhanii oliif mirga kana dhoowwame tanan jira.
gareen mirga namoomaaf falmu kan teessoonsaa magaalaa gaarrisaa godhate haakneesheeriyaa jedhamu baqattoonni lammiilee keeniyaa waliin gaa'ila dhaabbatan lammummaa argachuuf waan danqaatti ta'e ka bulchiinsaa akka kaafamuuf ajaja gaafachuuf jecha mana murtiitti deddeebi'aa jira. meeriyaam jamaal sagantaa hakna sheeriyaa irraa akka jedhanitti.
yeroo baay'ee namoonni kun hunduu as jiraatan bakka kana jaalataniiru asumatti ijoollee godhatan maatiin isaanii guutuun asitti an hundaa'e ta'us yeroo dheera keessatti lammummaa argachuu yoo dhaban dhuguma maal jechuudha. bakka biraa eessa deemuu danda'u.
mootummaan keeniyaa baqattoota hawaasa keessatti haala gaariin akka makamanii jiraatan dhiibaa kan ture ta'us seerri daandii lammummaa isaanii cufu ammallee hojiirra oolaa jira. Koomishinarri dhimma baqattootaa kan keeniyaa joon burugu akka jedhanitti imaammanni mootummaa kan baqattoonni mooraa yookaan kaampiin ala akka jiraatan eeyyamu ba'aa isaanii salphisuu danda'a jedhu.
The socio-economic inclusion solves the issue of them wishing to be uh, citizens. Because what is maybe uh, disadvantaging them.
Dinagdee hawaasummaa keessatti hammatamuun isaanii dhimma lammii ta'uu hawwuu isaanii ni fura. Sababaan isaa tarii wanti isaan miidhu kan amma geggeessaa jirru imaammata mooraa baqataa keessa isaan kaa'uu ta'uu mala.
keeniyaan baqattootaaf koolugaltoota kuma dhibba torbaa ol kan lammummaa biyyootii digdamii lamaa bakka bu'an keessumsiistii jedha ministeerri dhimma baqattootaa kan biyyattii mootummaan baqattoonni uummata keeniyaa keessatti makamanii akka jiraatan gochuuf yeroo socho'u kanatti baqattoonni haadha warraa yookaan abbaa warraa lammii keeniyaa qaban kan akka fooziyaa lammummaa argachuun keenya mirga jechuudhaan gaafataa jiru.
si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha yaada keessanis achumaan nu ergaa jenna amma gara qophii torbanii dabarra waa'ee uummata oromoo kana beektu laata. geerrarsi karaa itti oromoon yaada isaa ibsatu keessaa tokko walaloodhaa fi yeedaloo mataasaa qaba walaloon geerrarsaa walaloo biraarraa adda sabni biraan geerrarsa yookaan immoo waan isa fakkaatu qaba dubartiin hoo hin geerrarti aadaa oromoo keessatti dhaloonni haaraan walaloo geerrarsaa ofii qopheesse geerraramoo akaakayyuu fi abaabayyuu isaarraa waan dhaale geerrara. dhimma kanarratti bafiqaaduun waloo beekamaadha fi qorataa waa'ee walaloo obbo Zalaalama Barraa wajjin marii godheera garas dabarra.
Geerarsi maal inni geerarsi walaloo qabaa inni jedhu geerarsi walaloodhas yeedaloodhas walumatti natti fakkaata. Geerarsi jechaan garuu hiika isaa yoo itti barbaanne. Calaqqee yaada sammuun haalaa fi yeroo tokko keessatti dhiibbaa dhageettii ittisuu kanaan seensaan diimooshii jechuu kootii taatee ibsuudhaaf uumamee bifa weeddifamoo yookaan bifa dubbiin himamudha. Weedduun yookiin himi kun kan namtokkeen oomishe haa ta'uyyuu malee ergaan keessa jiru garuu namoota dhimmisaa ilaalu hundaati. Sadan qomoo walaloo keessaa jechaan diraamaa eepikii fi liiriik warra jedhaman keessaa geerarsi liiriik isa jedhamu wajjin irra hidhata qaba. Maaliif sammuu nam-tokkee keessaa yaada nam-tokkee keessaa waan maddeef jechaadha.
Barreeffama keessan tokko irratti waa'ee geerarsaa irratti barreeffama isin qopheessitan tokko irratti Akaakuu geerarsaa akkaataan geerarsitti geeraramu keessaa waan geerarsi ibsu keessaa tokko mee faaruu wanti jedhu jira. Roorroo ittiin ibsu wanti jedhu jira. Ciigoo qoosaa ittiin ibsamaa jedha. Mee kana keessaa roorroodhaa fi qoosaan. Kan sabni Oromoo ittiin ibsu keessaa akka fakkiitti wanti fudhatamu jira geerarruu.
Geerarruu dandeenya alatu sagalee dhabaaf malee garuu inni roorroo jennu roorroon kun fakkeenyaaf miidhaa safuun cabee jechaadha. Miidhaa namarra ga'e tokko kan ittiin ibsanidha. Inni kun immoo beelli roorroo ta'uu danda'a, dheebuu roorroo ta'uu danda'a, rakkinni roorroo ta'uu danda'a.
daangaa darbee humni sitti dhufee si cabseessi baay'ee roorroosee baay'ee sirratti hojjetaa jechaadha si roorressa jechaadha. Akkam taane akkas taane akkamiin akkas taane goommanaaf raafuu taane dhalabbaan raatuu taane hunduu nutti taphatte muka nuugii taane ka hunduu nu bobeeffatte dhala luujii taane ka hunduu nu odeeffatte handaqii moofaa taane hundumtuu nu uffatte gaddeebii doofaa taane hundumtuu nu tuffatteedha kun roorroo babal'inni bara sanaa. Ispeeshaalii humna hidhatee gara kibbaatii asii gaditti duule eega cabee booddee isatti dhaga'ame sana yeroo deebisee jirudha. Maal jedha taasise ulee shimala mixoo gonfa keessa qabannee jabana gilaa bixoo kana keessa dhalannee sataatteen distii jenne bashqaatteen giiftii jenne okkoteen gomboo jenne folodeen obboo jenne lamattiin bullaa jenne ameessaan booqaa jenne dhamattiin dhugnaa jenne. Dabeessaan gooftaa jenne lamattiin bullaa jenneedha. Inni isa qoosaa yeroo innu ijoollee irraa jalqabna. Ijoolleen abidda bira teessee fakkeenyaaf galgalaa yeroo haasoftu hirribaan fuuldura abiddatti marsan yeroo haasa'an kottu adamuudhaan naa jedhu warra guguddaa irraa kooppii godhan yookaan immoo ilaalan sana jechaadha. Inni tokko adamuu danda'eedha. Inni tokko dhannuidha. Diraamaa akkasii abidda biratti haasa'u jechaadha. Yeroo kana maal jedhee geeraraan haqee adamsee ajjeesee gale gaanii akka waan fagoo deemeetti geeraraan isaan warra guddaarra dhageessan jechaadha. Abbaa bookaa gaditti mana kee boroo taa'e gaayyaa kee huuffee kaa'ee anillee ajjeeseen gale kan hin ajjeesettiyyuu qurquraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gammee abiddaa gamatti nama taa'u biratti siree xeebaa jalatti boojjitoo masas godheen adda isaa basa godheedha. Hantuuta ajjeeseetu geeraraa jechaadha. Mucaan kun egaa ittiin mukuu wal baasu galgala maayessaa sanatti jechaadha. Egaa geerarsi bifa adda addaa inni qabu keessaa isaan kun lamaan kan roorroo fi isa bifa qoosaatiin dhiyaatedha jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Akka dhageenyutti kana akkuma dhagaa guddannetti walaloon geerarsaa hamma ammaatti dhagahaa jiru. Dubbisaa jirru ittiinis geeraraa jirru kan darbee abbootii keenya akaakayyuu keenya abaabayyuu keenya irraa darbee dhufeedha natti fakkaata. Dhaloonni haaraan kun dhaloonni ola deemaa jiru inni dhufaa jirus walaloo geerarsaaf ta'u uumaa jiraa kan mataasaa. Moo kanuma akaakayyuu isaatii fi abbaa isaa nyaachaa jiraatan mammaatti. Maaliif waa hin argine mee kana irratti qorannoo gootan jiraa? Dhaloonni haaraan kun walaloo geerarsaa haaraa babaasaa jira?
Qorannoo cimaallee gochuu baadhee garuu hamma ani beekutti, hamma addunyaa asii achi ilaalee beekutti dhaloonni haaraan akka abbootiin keenya geeraran sanatti kan ta'u, akka abbootiin keenya lafa kaa'anii moodeela nu hojjetanii deeman sanatti. galan sanatti kan ta'u walaloo geerarsaa qopheeffatan natti hin fakkaatu. Amma onaatti kan nuyi irra jirru isuma abbootii keenya irraa dhaalle sanadha. Isuma keessa deddeebinee qorachaa ilaalaa maal fa'a irratti geeranii akkam jedhanii geeraranii jennee qoranna malee dhaloonni inni haaraan kun badaa wanta kanatti jiru kanatti bobba'ee natti hin fakkaatu garuu baay'eetu irraa eegama. Akka isaan itti mi'eessanii walalanii geerarsaaf ta'utti. Ururuu ijoolleef ta'utti, sirba cidhaaf ta'utti, sirba arrabsoof ta'utti gochuu dandeenyeerraa sana immiteetii goonee yookaan immoo akka isaan jedhanitti gooneerraa inni jedhu gaaffii guddaadha. Hundumti keenya yoo goone natti hin fakkaatu. Dhugaadha amma tokko walaloo barreessuu yaaleera. Garuu anumtuu kan isaanii miila isaanii hordofeeraa, ifaana isaanii dhaheeraa ilaata inni jedhu anaafuu gaaffii guddaadha. Tarii gara fuulduraatti kun jiruu guddaa nuyi itti bobbaanee guddifachuu. qabnuudha natti fakkaata.
Mariin kun hankanaa olitti dhageechan jechuudha. Bal'aa waan ta'eef karaa miidiyaa hawaasummaa keenya irratti hin gadhiisnaa achii akka hordoftan sin affeerra. Egaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. yaada keessan imeelidhaan hornaatviiweenis.com ergitanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa feesbuuk.com vii'oo afaan oromoo tiwutariidha fi instaagiraam irratti immoo aat vii'oo afaan oromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa qophii boruutii walitti deebinaa nagaan.